Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجمتوتا dhaggeeffattoota raadiyoo nuur alhudaa alhamdulillah gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamisaa qabannee istiidiyoo seennee jirra sagantaa guyyaa har'aa keessatti akkuma beeksifne qophii jaarmee bultii islaamaa isiniif dhiheessina murtii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa kan nuuf dhiheessan Sheeka keenya kabajamaa fi jaallatamaa Sheek Muhammad Waadooti. Turtiin keessan nu wajjinaa ta'u.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti dhufee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuuf jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن أجفتوتا تلفزيون الهدى دا. bakka jirtan hunda keessatti nagaan nu jiraadha jechaadha gama sagantaa keenya sagantaa riqicha sunnaadha dabarra sanirraa waan jedhu gaafataan yookaan furmaata barbaadaan waan jedhu ani umriin tiyya diidama kaayoo kaayyeffadhe intala fuudhuudhaaf kaayoo kiyya yookaan sagantaa saganteeffadhe keessatti ani haafiza qura'aanaa waan ta'eef intalallee haafiza qura'aanaa fuudhuun qabaa jedhe lafa kaayyadhe jedha. Mucaan umriin isaa diidamaa kun yeroo bareedutti fuudhuu si yaade osoo ijji gartee bakka hedduu seentee haraam hin guurin jechuudha. Osoo qalbiin hedduu booroytee harkaa hin xuraawin jechuudha. Ganamaan yeroodhaan uf dhaqqabuu ofii yaade rabbi si halaafisu jennaan. Dura gartee ilmi namaa yaada kheyriidhaa tokko of keessa kaayuun yaada macasiyarraa ittiin gabaabbatu. yaada gama jannataa ittiin dhiyaatu of keessa kaa'uun dirqama jireenya keenyaati. Rabbiin keenya yeroo gara jannataa nu yaamu hojii malee akkanumatti fiigaa koottaa seenaa nu hin jedhu. Macasiyarraa fagaanneeti waajiba dalaynee jannata kan akkanatti barbaadanna. Nabiin keenya waan jedha alayhi salaatu wasalaam aksaru maa yudkhilu annaasa annaar alfamu wal farju jedhe. Wanni ilma namaa irra hedduu ibiddatti naqu afaan kanaa fi hama jechuudha farjiidha jedhe qaama saalaa gumna jechuudha zinaadha jechuudha mucaan kun ganamaan yoo bultii ijaarrachuudhaaf yaade gumnarraa ija isaa gabaabse gumnarraa harka isaa gabaabse gumnarraa qalbii isaa gabaabse bi'iznillah cuuftii gartee dardarran keenyaa yaada akkanaa yaaduu qabanii jenna warra yeroo dabarsina je'ee nutuu ijoollee jechaadha yoo silaa ijoollee ofiin jedhe ka ijaan babaasin taa'u qaba ka qalbiin facaasin taa'u qaba hin fuutu yoo jedhaniin ani ijoolleedhaa mija ammoo rifeensa jala soqatee surree ofirraa gadi baasaa rifeensa jalaan ol haadaa callee quba shanitti guurratee akka maraata maastikaa alanshaa intala karaa dabartuu itti tokkaasaa yookaan itti jechaa mucayyoon namaa gabbaatee timaantima haadhaa bituu dadhabde lakkafaafa yookaan tuttuqaa isaatiif jechuudha. Kana waliin maal jedha? Fuudhee hojjaan ijoollee miti jedhuuba. Hayyoo ijoollee kataate adabattee maan taa'in? Haraam irraa adabattee maan taa'in? Maa waan sayyaadha? Walumaa galatti obboleessa keenya waan jennuun rabbi isa ajaaru jennaani ani haafiza fuudhuu barbaade haafiza waan ta'eef jedhe. Dalagaa bareedu dura ture. Umrii isaa lafatti hin finne haga umrii diidama hifzii qura'aanaa keessa ture. Maashaa Allah. akkasuma isii hifzii qabdu fuudhuu barbaade jedhe wal gargaarra waan ta'eef dhuga waan ati baattee deemtu ziqaya guddaa ati baattee deemtu kana darajaa isaa nama beekutu siif dhoysa yoo amma ziqayaa baattee manatti hin galte namni darajaa isaa beeku intala darajaa ziqayaa beeytu yoo taate ija ofirraa laalaa bal ijoollee ofiitu dhoysaa bikka jabduu goda gola jabaa keessa keeyse waan san eeydi jechuudha ijoollee kanaan hin deemina asin ol hin deemina gamas deema jechaarraa eeydi jechuudha waan darajaa isaa beeytuuf intala darajaa ziqayaa hin beeyne ka sibiila seetu yoo ati fuutee ziqayaa hin galte fuutee bikka kopheessa yoo keeyse ofirraa karaa feete deemte wali qaceeltanii wal madaaltanii isin waliin madaalle jechuudha namni waan namni tahe beeku kasii madaalu si waliin jiraachuun jiruudhaaf hedduu gaarii hifzii qur'aanaa yoo qabaatte qur'aanni kun hagam kabajamaadhaa beeyti qur'aanni kun yoo qara'uu baatan nama jalaa badaa beeyti siitiisiti qur'aana irra sitiisiti waliin irra waltiisitan jechuudha. filannoon shabaaba keenyaa hundinuu kanaa ta'u yoo ammoo qur'aana kana hifzii kana waanuma isaatu yoon beeyne isii homaa hin beeyne ka fidu taate hoo inni qur'aana affatu jira isiin maalaa yaa'anii biraatti haasu jettiin dubbattuu dha waliin nama waliin dubbatuu hin feetu jettiin isiin hifziin qur'aana isii bira waan hin jirreef dubbima adda addaa fiddee tanumaan guyyaa ajjeesuu feete jechuudha guyyaa gubuu feete laalladhaa warri fuudhaaf deemtan sirriitti ofirraa laala. rabbi isin haayiru dhala hafizaa duuba waan jedhe qeerroon kun dardarri kun osuma akkasi jirru tanumaaf tana osuma dubbii akkas oofatu jirru jechuu isaati jiddumaan tabiraa jala seentee jedha bar tabiraa jala seentee yeroo tokko tokko magaalaa ba'anii uffata yeroo laallatan ka olii bitan wallaalan kunis bareedee kunis bareedee kunis bareedee inni bareedduun biraatilleen ija duru dhufnaan sunis ijatti calab jette jechuudha. tun illee ani hin bahu jette si keeysa taboodaa tunis ani hin bahu jette bikka qaba si keeysa inni hojii rakkate jala lamee wal bira jiraachisuu hin danda'u ammoo jaalalaan qabame akkamiin tahaa jedhe wal bira fuudhuu hin danda'u jedhe hadiisa uummata keenyaa dubbii uummata keenyaa keessatti waan jedhan dhiirti waan hin dandeenye oliin fuutuu jedhan lafumatti bikkitee laaltee ofirraa dhiisti jechuudha waan yoo ol fuudhee mudhiin na kuta jechuu beekan. ta irraa sodaatan lafuman laalanii ittuun seenanii achuma dhiisan jechuudha. Kanaaf waan hin dandeenye ittiin seenin sin jenna. Warri Arabaatiillee maal je'a? Man rakiba faraseyni shaqqa duburuhu je'an. Nama farda lama yaabbate miilli isaa gamaa gamanatti adda dhooyaa. Adda baqaqaa jedhan duuba. Adda dhoo'uu barbaadda. Jiruu teettu adda baqaqa jechuudha. Surrii teettu adda baqaqa jechuudha. Fashalaa taata yaada keettu adda baha jechuudha. Fuuteen fuune dhiisteen dhiisne rarraan taaneere tana fuudhogguu jettu tuunis nan dhiisin jetti tana fuudhogguu jettu tuunis mataa kee keessaa anas jetti ati jidduu kanatti namticha gartee midhaan itti gahee midhaan kana haamuudhaaf haamtuu qabatee gadi bahee har'a yoo haame boru yoo haame achiin gahaa iftaan achiin gahaa gaaf kaan hin fixe jedhee biraa galu. boruu sanis gabbahee lakki boruu haama boruu yoo haame achiin gahaa gaaf kaan fixe jedhee achii galu boruu sanis gatuma baha yoo haame boruu achiin gahaa gaaf kaan nin fixe jedhee biraa gala jechuudha osoma inni akkasitti waswaafamu midhaan mukarraabate midhaan yoo ture akkamta caccabeeffate jechuudha ati gartee hamilee kee kan osuma ittiin seenin osuma asii rarraatu taani taan jidduu fashalli biroo dadhabbiin biroo wanni biroo dhufti jechuudha dhufuu mala jechuudha wanni tokko akka tokkotti hin taa'u. kanaaf maa jacala allaahu lirajulin min qalbayni fi jawfih rabbiin keenya subxaana watacaala akkana jedhe namni tokko qalbii lama waan qabu jedhe qalbiin takkuma yoo qalbii lama uf goote yoo uf facaaste ni rakkatta jechuudha uummanni keenya waan jedhu miila lama qabaataniif muka lama koranii jedhan luka lama qabaatteef miila lama qabaatteef muka lama koruu hin dandeessu walumaa galatti waan hin dandeenye ittiin seenanii takkuma biraa filatan jechuudha فإذا عزمت فتوكل على الله وأنت كدلق الرت يوم رت رب الرفقاية تسيني جج مرنو قوتي فتوكل على الله أكي تجرات أكسي كناف وان سنجن تكا كيسا في لدو اتسيني سنجن سلافو والكتيسون دنديسو تكمت قلبين الردبدي تعالى جرت إيسي tamana oli siin seenin dhiisii tamana sii seenteeyyuu walqixxeessuu hin dandeessan rabbiin jedhe walqixxeessuu hin dandeessanii rabbitu nuu dubbate takkumatu irra caala mataa kee keessatti jechuudha. Hin addeessan. Walaw harastum jee rabbiin haga feeta wal qixxeessina jettanii yoo bololtanis abada wal qixxeessuu hin dandeessanii jedhe haga feeta yoo futumtan walan tastatiicu lan jechuun zalaalamittuu fuulduratti yoomuu jechuudha. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم قروا فلا تميلوا كل الميل هندا جلتنا إيغرتي وهند كيسة جلتنا جال كيسة والكتايس هندا دنجتو سنف ربي اللي سنقافتو جال اللي كنا ربي سكن أمو بلتي كيسة هرمات كيسة قلب كيسة تجاجل كيسة والكتايس هندر كمتا دوبا وانجنو تانما جال جرتو walqixxeessuu hin danda'an. Takkuma irra jaalattaa tama irra jaalattu sanitti maqii isin jenna. Tama irra jaalattu san isima san jabeeffadhu. Tamtu irra khayrii naa qaba ammoo salaata istikhaaraa raka'aa lameen salaatii du'aa istikhaaraa san qara'e sin jenna. Duuba obboleessi keenya kun jalqabni hamilee isaa bareeda ture. Waan namni ofii tahe akkasillee yaaduu qabu jechuudha. Haafizul Qura'aan. Haafiza barbaadachuu niyyate dubbisan gad ilaale duuba osoo silaa cufti dhiiraa haafiza ta'e ta inni barbaadatulleen sila haafiza taate ta'an barbaadachuu qabu haafiza jedhee haafiza silaa barbaade eessa jirti jedhe sila haalli keenya haala qura'aanaa nuu ta'e haalli keenya sila haala qura'aanaa nuu ta'e jira jechuudha. Lakkoofsi galmeedhaa kaamma dubbanni kun lakkoofsa dhibba shanii fi jaatamii takka irra jirra sagantaa riqicha sunnaadhaa irra jechuudha. Kana fakkaataa deebisaan isaa. Gaaffii lammaffaadhaa gaafii riqichaa sunnaatirraa galmee lakkoofsaa dhibba jaafii jaatamii afur waan jettu gaafattuun ani biyya arabaa keessan jiraa jette amma gaafa duraa biyyatti heerumee ilmoo tokko argadheetin jira waan biraallee hin beeku gaaf duraa barumsi ani irra ture barumsa mootummaati eega biyya arabaa kana dhufe ammoo biyyatti gartee jaarsa kiyyaan wal hiiknee jirra jetti. biyya arabaa kana eega dhufe ammoo dirrabbii asitti hin barree amma sadii keessatti qura'aana fixee alhamdulillah jetti osuma akkasitti jiruu mu'allimticha barsiisaa qura'aanaa jaalalti gixxiim jette duuba nin jaaladhe jette tayyib waa jaalatuun wama argamu dhiirarraayis dubartiirraayis ammoo jaalalli kun akkam ta'uu qaba احب حبيبك حول ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما جال لك يرو جالتو suutuma jaaladhu giddu galeessatti jechuudha maaliif jennaan guyyaa tokko wal jibbuu fa'atu dhufa wanni tokko akka tokkotti hin deemu ni miidhamta yoo jaalala hisaabaa olii jaalatte jechuudha galka onnee seensifte akkasuma wa'abqide baqiidaka hawnammaa casaa yakuuna habiibaka yoomammaa yoo waa jibbites hisaabarra jibbitee gartee haqqeensi hin dhufi yoo nama san agarte jechuudha jibbaa keessa maaliif jennaan guyyaa tokko isuma saniin والجالة نمال قلب تني حركة رحمن جرت يقلبها كيف شاء أكفلت رب أولي ققر ققلج نعم دوبا كان وانت إف جالة والرجالة هندرو سوتان ديما كالإراتس كدبرتيتس بودا التحياني كي انت الأتجالة سركاتا بودا فاتحان تي قربا أتجالة سركا جرجيرمت معنى كان harkumatu ol fuudhamee afaan Allahu akbar jedhe malee niyyaanoo namticha jaalatu sanirra niyya akka malee keeyse osoma isa salaattu assalaamu alaikum warahmatullahi jettee salaamatte salaata irraanfattee saxawin keessa guute osoma mucayyoo san salaatu salaata fixa jechuudha osoma aasheefi faateefi kadijaafi wannaa isaa jala yaadu jechuudha osoma amaanee isaa yaadu imtixaana duuba kun. Bikka zikrii rabbii akka sirraan qabanne jechuudha jaalalli tokko. Jaalalli waan tokko kanamaa ta'e kalafaa ta'e kanamaa ta'e kalafaa ta'e kama waan fedheetu haa ta'u bikka zikrii rabbii akka sirraan qabanne. Wallaahu musta'an. Duuba waan jettu nin baradhe amma sadii keessatti quraana fixeetti gaafattuun tun hadisallee eegalee jetti maasha Allah tin jira jetti mu'allimticha quraanaatiin jaaladhe jetti mu'allimni quraanaa jaalachuun ammoo. miidhaa guddaa itti fida maaliif jennaan adda inni quraana qara'uun isiin ammoo yoo daftee argatiin ni miidhamte jechuudha guyyuu dhageessi quraanni kunis mucjiza allahaati yoo sanuu quraanaaf jecha jaalatte qaraatii qur'aanaa ta'e inni qaruuf jecha hoo jaalatte faa daftee wada qabamte malee ni miidhamte duuba wajji haasofne haasawaa keessa seenne jiru ijaarrachuun waan deemnuuf jecha waa hunda waliin ganna qannee jechuu isiiti osuma jennu hatta agartee yoo inni osonaan dawwaliin turellee alatti dawwalee barbaadaa jette tayyib duuba osuma jennu waan gartee telefoona isiidhaa keessa jiru barachuu barbaadee. mee telefoona kee kana iskiriina isaa naaf banii je'ee baneefi waan silaa telefoona isii keessa jiru hunda laale maal godhe amma inni waan garii achi keessaa kobbii godhatee jechuudha. Hayyame atilleen keenyaa banii je'ee ni jette ni baneefi yeroo inni banu wanni telefoona isii keessa jiru hundi keessaa keessa jira. Wanni dubartiin arguun akka malee itti ulfaatu maali nama niyyaa yookaan. fikiraa xiinxallaa biraa qabdu san biratti wanni akka malee jibbisiisu shariiktitti osoo telefoona isaa keessatti jawwee agarte haga sirrifattu jawwee akkatti gartee yayyaa'u kan osoo garte shamarran telefoona isaa keessatti agarraan akka malee rifatte mudhiin cite jechuudha sanumarraa kakaate hogguma sanitti tarkaanfii fudhattee nama kanarraa dhaabbachuu qaba jette ufis dhaabuu hin dandeenye ammoo raayis waa murachuu hin dandeenye garuu jetti. laalame murtii godhattee jechuudha. Duuba waan jettu duuba obboleettiin teenya tuni gochi isaa kun iddoo na aarsaa mee maal naa dhaamtanii jechuudha. Dura ableen abbaan abbaan qaree yeroo garii ta nama qaltu taate lukkuun haatee haatee lukkuun haatee haatee osuma haatu ablee takka ta'uuf murtu baaste. Isiin amma ofumaa fi waan jiruu isii ta ijaaratuuf deemtu harkaa fashaalsu. ufumaa fidde jechuudha. Suni maali jennaan mistira suurolee isii bira jiru dhiira birootiif ergu nama birootiif ergu. Mistira facaasuun dura shari'aa islaamaa keessatti dhoowwa. Kasaaraan mistira facaasuudha isimarraa uga dhufe jechuu laal. Dura mataa nama mistira facaasee san qabate laal. Dura mataa nama sanii isii itti kasaare dubarran sun yoo sila argan mee akkamaa ta'an. Gariin jaalatu ni maltilleedha. Garuu haala bada. mistira kana shari'aan islaamaa akkamitti ilaalti khiyaanatti ilaalti wal kadda'u wal ganuudhatti ilaalti duuba amriin mistiraa ajjechaa lubbuttilee namni geessaa beeka sirru ka asiiru ka wa'in takallamta bihi sirta asiirahu mistirri kee booji'amaa keeti booji'amaa kana yoo ati hin qabatin ni kutaa beeka halaas si harkaa dabre jechuudha yoo ati mistira kee gadhiiste halaas rakkoo si dhufa waan jedhan احذر عدوك مرة وصديقك ألف مرة أكا مستر سيار كام بانيف أتي يرو مستر همتو إنجو تمتر غدا جال اللي همتا بيك عدوك ترى تك الرافقاتو جال اللي كأمو ترى كما الرافقاتو جان الرافقتي سيجو الدو الرافقك ما لف جنان وان هدون كراسانين سيار كايا عدوي أتو تنياتو كيسا كياتي أتو تفنمتو قرو مجال اللي خيتي خنان كيسا بلي كيتي اللي نديق مدوبة أما قرتي أستاذي تجال اللي الراقبي كان kanaan dhabu jirti mistira baasisaniin mistiri sun as deebi'eetuma isin sakaalee akkan feene akkan taane ta'e jechuudha. Nama walii bultii waliin ijaaruuf deeman dhiisi. Kama bultii waliin ijaaranuu waa'ee dubartoota itti naasawan. Waa'ee dubartoota. Mucayyoo san mormisi akkana jira. Mucayyoo san mudhiinis akkana jirti. Jettee itti haasoftu. Gowwittiin ta'in jechuudha. yeroo ati akkasitti haasoftu inni gartee mudhiin isii akkana fakkaatti mormi isii gaala fakkaata mudhiin isii soomsa fakkaatti funyaan isii alf fakkaata yeroo jettee bareedina intala takka ati itti himtu jaarsa keetitti inni atii tana alaalee namni namni bareedina keessatti wal caala rabbii wal dabarse haala ati itti himtu hunda keessattuu inni isii fotoo of keessa kaafataatuma ati maal bira fakkaattaa buqqataa fakkaata yookaan gaararraa jechuudha. Idan isii ati wasaftu sayyoo arge qalbiin itti duraanuu lafa ati jaalachiiste isii san fuudhee si gadhiisuun mala yookaan isii san fuudhuun mala kamatuu jirtu. Ufumaa rakkoo keessa of galchite jechuudha. Namticha walii gartee jaalala wal qabsiisu jirtan. Hawlii fuudhuuf deemu kasi fuudhuuf deemu dhalaa biraatti gadi yaasuu dhiisi kama duraan dubartoota biraa jechuudha. Garsiisuu dhiisi kama duraan. ka waliin jiranu ka walitti dabalamanii bultii hojii oofatanu نبي كين يدعي بر نبي كين يتدعي عليه الصلاة والسلام لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها حديث بخاري مسلم كيست انت اللي انت لتك قام يسي قرتي أكوان جارسي لالوتي في وصفني بجي بر هني مني بجي كان أبو بريت لن يوان جنون تغنقر سبرار في جورا تغنقر كان أمس أه هونغانين جاي سنجن إيقا جالت إن اللي نوانا جالت سيها سوي ساتر راجتي eegan illee si jaalate yoo suuraan sun jaalala si harkaa ballee jaalala agartee teessan laaquu baatte yoo shaaramuu baatte suuraan ati ergite sun yoo si shaaruu baatte waan siin jennu jaalalateetti deebi'i bultii ta'e bikkaan gahadhuu siin jenna sun sin dhoowwini inni of biratti footoo qabatee taa'uun sun sin dhoowwini jaalala keessaan bikkaan gahadhuu siin jenna kana fakkaata dhaamsi obboleetti keenyaaf dhaamna.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala.
Gaddacha jaalalaa ijannoo tokkoffaadha lakkoofsa galbee dhibba shanii fi torbaatamii torba. Waan jedhu gartee gaafataan anaa fi warri kiyya jaartiin tiyyaa jiru bareeddoo waliin jiraatu jirraa jedhe. Ammoo jaalala bareedaa kana maaltu buureesse maaltu balleessuuf deema akka inni jedhutti. Waldhaba warri lameen qabu. Haati isaatii fi haati isiidha. Maatiin soddaadhaan gama gamanaa jechuudha. Duuba jaalala bareedduu tana waldhabbii ayyoo abbootu haadhaa fi haadha isii haadha lameeni jechuudha kanatu balleessu jira jechuudha maatii gama gamana waldhabu. Duuba rakkoo tokko yeroo gartee beekan jechuudha. Dhukkuba tokko yoo beekan dawaa isaa barbaadan. Rakkinni rakkina gandaa eega ta'e ganda san maaltu wal dhabsiisee barbaadanii waan wal dhabsiise san jaalala keessan kana tiifachuudhaaf waan san itti bobbaatanii ofii dandeessanii manguddoo gandaa itti yaastanii manguddoo rabbii dubbate hakama min ahliyaa rabbii dubbate jechuun manguddoo yaamanii nama gartee aqlii qabu collee namaa nama waa araarsuu danda'u yaamanii uf jidduu fixuutu barbaachisa furmaanni biraa kasiif godhamu hin jiru namni jagatiidhaa waalaalee maatii kana walitti gartee qulqulleessu jechuudha sababa gartee wallabbii isaan lameeniitiif jaartii teessi jala fudhanii yoo isaanii walitti aadanis bikka biraatti yoo kadhoysan taate akkati jettu mana isuma kiyyatti dhoysite jaartii tiyya fuutee haati isii jette waan akkanaa kanatu dhufa jechuudha. Deemee deemee wallabbiin jidduu kee keetiif jidduu jaartii keetitti dhufa. Kanaafuu xumurri waan kanaa sima bira jira. Manguddoo yaamtee xumuru dubbii kana jechuudha. Waan mallaqaan xumuramu taatu xumuru waan haqa dubbii gartee lafa kaanii haqa walii galchuudhaan xumuramu taatu haini sun akka walii galu godhu tattaaffii godhuun sirra jira jennaa. furmaanni biraa kana malee hin jiru nama kana wal taasisu wal jaalachiisu haati gama ofiiti waan jedhan gurbaa soddaa haalaan jaalatti jaalala silaa ati jaalatamtu san wal dhabbii santuu faalleysu jira jechuudha dubartiin ta nama sadii jedhan gaafa duraa ta abbaa manaati gaafa ilmii guddateef ammoo ta ilma isiiti ilma gargaarti gaafa intala herumsiifattee bikkaan gahatte ammoo ta soddaate jedhan intalli ufitti qabdii isii dulloomte sana soddaa ofii bira gaafsan teessi jechuudha gaafsan namni isiin ilma godhattee hojii teessu eenyu soddaa jechuudha kanaaf soddaa ni jaalatan ni jabeessan wani laaffisu jiru wal dhabbiisan wal dhabbiisan achii balleessaa isiniin jenna wal dhabbii achii haxaawa akkana jennaan obboleessa keenyaan. waan jettu gaafattu lammaffaadha galmee gaafiidhaa dhibba shanii fi afurtamii shanirra. gurbaan tokko bultiif na barbaade ani ammoo hayyamuu didee maa didde jennaan warra kiyya gargaaruu fi kun gaa akkuma jedhamu hedduu nama biratti jechuudha warra kiyya gargaaruu bahe malee heerumuu bahe warra kiyya gargaaruu bahe malee heerumuu bahe wanni jedhamu tokko numa jedhama jechuudha. Duuba kaayoo kaayyatte bakkaan gayuu yaadde jechuudha. Kaayoo kana qulfii harkaa cabsuun ni qabaa dhufee harkaa cabse duuba akkam je'een sawwaadaa siif seenaa. warra kee gargaaruu dandeessanaan jette warra kee gargaaruu dandeenyaan wanni maree na teessisu maaltu jira akka jettu gaasiinis bultii argadhe jettee maashaallah jettee ofirraatti seente jechuudha hayyee jedhee ofirraa qeebalee jette eega warri kee gargaaruu ka danda'u taate rakkoon hin jiru jechuu siiti aruusa seennee bultii ijaarranne jetti. Boodarra waadaa duraan seeneef san jalaa diiguu eegale maallaqa gam hiyyaas qaceelchi jedheetti. Shilingiin biyya arabaa keessa isiin gad jettee ol jettee saanaa dhiite haawyaa goote mudhiin cittee waa hunda oobtu suni gama kiyyaas garagaluu qaba jeeni bar gabra godhate gabra godhachuu yaade intala bilisaa ta abbaan dhale jidduma kanaa itti bahee namni gabra godhatu isaa banqafu musiibaa zamana keenya kana keessatti shamarran teenya obboleeyyan teenya harkaa qabdurraa takka tuni gara biyyaa galii naan jee jette mallaqa waan jiru gartee gama kiyya garagalchi naan jee jette waan dalagde fidii akaawuntii gamana garagalchi mee laala balaa ajaa'ibaa. sossobee maal jedhee gad dhufee maalitti garagalche malaan nyaattuun akkanaa hedduu ni heddummaate maaliif jennaan bifa kanaan karoora kanaan shamarran gowwoomsee isaaban qabdu akkana jedhanii lafa irraa fudhatan lafa maqaa ofiitiin bichisiifate mana maqaa ofiitiin bichisiifate akaawuntii maqaa isatti garagalchee mallaqa itti guurtee itti guurtee booda ammoo walabal jalaa garagalee telefoona jalaa jijjiirrate simbeeku jedhu isaaba miti jechuudha iddoo rakkanaa kun. kanaafuu shamarran yeroo heeruman heeruma rarra'aa heerumuun qaban heeruma tasgabbaa bikka gahaa lafa gahaa achi waraqaa biyya arabaa keessatti hin qabne inni waraqaa hin qabne wal fuutanii akkam wal gootan eessa wal keessan ilmoo dhalata akkami jiraattan buru qabanii sirraa darbani si'i waraqaa hin qabne ilmoo wajjiin akkam taata biyya san keessatti biyya lafatee hin ta'in talafeete hin ta'in rakkinni kam arguu jiru ka dhaga'u jiru kana. Fuudha tasgabbaawaa bikkaa wal gahaa bikka gahaa fuudha bikka gahaa heeruma. Anam ofirraa hiikuu barbaadaa maal godhaa jetti. Qaadii Islaamaa dhaayita. Haala keetti himatta. Murtiin inuu lafa sii kaa'a. Nama kana na godhee jira. Murtiin nama kanaa ni keenyi isaa akkamii? Sirraa hiisisuudha murtiin inni godhu. Gadi yaamee hiiki jechuudha. Dhiyaachuudha buddiduu ammoo sirraa faskii godha inni. Bikka kana keessatti dhaamsi guddaan shamarra keenyaa dhaamnu. namni nyaatee dhugaa dhuga gowwummaa haadhiisani baraa gadaa kissii akkanaa tana haadhiisani kissii gara malee tana jechuudha mallaqa itti kenne natti garagale akaawuntii gama kiyyatti naa deebisii jedhe maalii jedhe mana naa ijaari jedhe natti garagale tabiraa fuudhe maalii ta'e hubadhaa bika hubannee seena seenaa bikka abbaan kee beeku seeni irredduu ammas abbaa kallafaa. aanaa kan lafaa rahima kan lafaa nikaa dirqii tokko ka akka dirqii tokko hidhan irra guddaa jechuudha mallaqaan gartee uummata dhamaasaa sossobaa nikaa cinaan dirqiidhaa tokko hiitanii hidhattanii nama abbaan kee hin beeyne ka innis irraa hubatee namummaa isaa hin laalin ka obboleessi keessa irraa hubatee namummaa isaa hin laalin akkanumatti gartee footomaa oonlaayin irraa namni namuu walitti ergee. qilleensumarra ni kadhatee qilleensumarra warra raasee dubbii qilleensaa walitti dalagee booda uu wal gosa jechuudha. Kanaaf waan akkana kanarraa uummanni keenya of baraaruu qaba. Warri dhiiraatti illee rabbi sodaatuu qaba. Warri dubartiitti illee qaruutamuu qaban jenna. Asitti dhaabnaa sagantaa keenya. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وجعل الجنة الفردوس مأواكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة اللقاء
maasha allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa sheek muhammad waadoo rabbiin isinirraa jaalatu beekumsa irraan beekumsa isinii haa dabalu nullee warra waan dhageenyerraa fayyadamu nu haa godhu egaan kabajamtoota dhageeffattoota keenya sagantaa keenyarraa barumsa guddaa argattaniirtan jennee abdanna gama keessummee suutiin anfarhee adam kutaa teeknika nuurol hudaa hojjetamuudhaan isin wajjin turre hangi sagantaa soora qalbiitii walitti deebinutti nagaya rabbii keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadhaa milkee duniyaa akiraa argadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة